Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan hagayya afur bara 2017 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati.
Oduu addunyaa faana jaallannee gammadaati. Mootummaan Itoophiyaa mormii uummataa akka bara darbee sanaa booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchee ture kaaseera paarlaamaan biyyatti mataa oduuti.
Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kaaba Ameerikaan qophaa'e qophiilee adda addaa. xumuruudhaan sanbata borii xumuramuuf jira oduu keessatti gabaasa qabna labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleenis oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna namoonni shororkeessummaan himataman keessaa har'a mana murtiitti kanneen dhiyaatan jiru obbo baqqalaan ammas mirgi wabiin gadhiisamuu isaanii deebiin argatin jira qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf jaallanne.
mootummaan itiyoophiyaa mormii uummataa ka bara darbe lubbuu nama dhibba hedduu galaafate sana booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchaa ture paarlaamaan biyyatti har'a kaasee jira paarlaamaan har'a walga'ii addaaf walitti qabame kun gabaasa ministeera ittisaa fi hoogganaa koomaand poost ka ta'an siraaj fageessaa dhiyeessan ega dhaggeeffate booda akka labsichi kaafamuuf raggaasise obbo siraaj gabaasni isaan gabaasa isaanii kanaan akka jedhanitti rakkoo nageenya biyyattii hanga tokko keessa jirurraa kan hafe nagaaf nageenyi biyyattii keessaa fooyya'aa jira jedhaniiru kanarratti oduu booda gabaasa biyyarraa ergame qabna. yuunaayitid isteetsi eertiraa quunnamuun akka isheen duula farra shororkeessummaatti dabalamtuuf gaafachuun yeroon amma jechuudhaan koongireesmaaniin riippaabilikaanotaa kan kutaa kaalifoorniyaa deenaa roorbaakar har'a gaafataniiru. seera eehamaa kan ittisa biyyoolessaa akka fooyya'e ministiriin ittisaa kan yuunaayitid isteetsi gitasaa kan eertiraa waliin dubbatu gaafatan kunis eertiraan duula farra shororkeessummaatti akka dabalamtu nageenya kutaa galaana diimaa fi duula harka lafa jalaan iraan yaman keessatti gaggeessitu gama kaaniin immoo dhimmootii nageenyaa yuunaayitid isteetsi ilaalcha duraatti laattutti akka hirmaattuuf ka yaadisaa dhiyaateera. yaadi dhiyaate kun fudhatama kadhaba yoo ta'e iyyuu dhimma kana gara fuulduraattis ittan fufaa jedhanii jiran. Magaalaa Tarsiimoo qabeetti kan magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqdishoo kutaalee biyyatti gama dhiyaa wal argisiiftu hidhattoonni Alshabaab deebisanii to'atanii jiru. Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira dhibba tokkoof digdamaa irratti kan argamtu Leegoo keessa kanneen jiraatan akka jedhanitti hidhattoonni jimaata har'aa ganama magaalattii seenanii qabatan. Kunis humnootiin Ugaandaa kanneen achi keessa turanii guutummaatti gadhiisanii gaba'anii booda jiraattonni akka dubbatanitti miseensota humnootii nageenya eegsisan kan gamtaa afrikaa amisoom ta'an humnootiin ugaandaa kun kamisa kaleessaa jalqabee meeshaa waraanaa fi qabeenya dhuunfaa qaban konkolaataa waraanaatti fe'aa turanii jimaataarraa ganamaan magaalattii gadhiisanii ba'an kun immoo hidhattoonni alshabaab deebi'anii seenuun akka magaalattii qabatan karaa saaqeera bulchaan kutaa shabalee sagadaanuu ibraahim najaaf magaalaa leegoo harka hidhattoota alshabaab seenuu vo'eef mirkaneessanii jiru. gareeleen sudaan kibbaa keessatti wal waraanaa jiran gara deemsa siyaasaa hiika gaarii argamsiisutti akka fuulleeffataniif biyyattii daawwatanii ka deebi'an aangawaan sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa gaafatanii jiru hojii imaltuu naga eegumsaaf ittaanaa barreessaa duree ta'uun kan haaraa ramadaman jean pierre laakrooks akka jedhanitti hookkarri biyyattii keessaa itti fufuun lammiiwwan biyyattii gidiraa hin barbaachisneef saaxilee jedhan aangawaan kun juubaa kaseenan kibxata darbe yoo ta'u haala nageenya biyyattii keessaa ilaaluuf akkasumas pireezidaan saalvaakiiriin dabalatee aangawoota biyyattii wajjin wal arguuf deeman tuuta oduutiif kamisa kaleessaa juubaa keessatti ibsa kennaniin gareen wal waraanaa jiran lameenuu hokkara kana dhaabuuf fedhii ka qaban hin fakkaatu jedhan aangawoonni waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa akka hojiirra ooluuf kan murteessan ta'us biyyattii iddoo adda addaa keessatti deebi'anii wal waraanuu itti fufanii jiru jedhan kun immoo yaaddessaa ta'aa sababiin isaas wal waraansi gaggeeffamu deemsa siyaasaa biyyattii danqaa waan jiruuf akkasumas uummata biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa waan jiruufi jedhaniiru akka fakkeenyaatti siviilonni kuma dhibba hedduun sababaa wal waraansaa manaaf qe'oo irraa godaanuun dirqamu gama kaaniin immoo haala gargaarsa dhala namaa kan biyyattii keessaa hammeessu maqaadhaan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kamisa kaleessaa galgala hiriira Virjiiniyaa dhiyaa keessatti gaggeeffame irratti haasawaa dhageessaniin duula filmaataa gaggeessine kan bara darbee keessatti raashaan hidhata qabdi oduun jedhu kan uumame ofumaa odeeffamuu jedhan. Kunis mormitoota koo kan siyaasaa bara darbee erga injifadhee booda odeeffame jedhan. Oduu ispoortii qabnaa waldorgommiin tapha kubbaa miilaa Oromoo yookaan Oosfnaa har'a guyyaa torbaffaa kutaa Minisootaa magaalaa Seenpool keessatti itti fufee jira. Qophiin bashannanaa mariin uummataa wanni garaagaraa jiraachuu soraan gabaaseera. Tapha kaleessaa fi kan har'aa walitti dabaluun dhiyeessaa dirree kubbaa miilaa dhaqanii wacisilaa waan hin oolle.
dorgommii kubbaa miilaa hawaasa Oromoo ittum jiran fakkeenyaaf kaleessa galgala yoo ilaalle garee tokkummaa Kaalifoorniyaatii fi Oromiyaa siyaatilitti waliin taphate tokkummaan afuriif lamaan mooye qeerroo Meerilaandiitiif gadaa Hustenitti waliin taphate gadaa Hustenittu lamaaf duwwaa qeerroo Meerilaand mooye. Ittaaneetii warri taphatammoo leenci diisiitii fi aanolee Veegaasiiti leenci diisii shaniif duwwaan aanolee Veegaas mooye. Oromiyaa Yuunaayitidii fi Risaa Minisootaatti waliin taphate Yuunaayitiditti sadiif tokkoon mooye lamaanuu garee Minisootaatti. Dirree daawwatii fi TTLitti waliin taphate lamaan iyyuu kilabii Minisootaati. Dirree daawwaatti sadiif tokkoon moo'e. Ittaaniitiin warri waliin taphatan immoo Utaawaayyu Minisootaa fi Qeerroo Poortilaandi. Utaawaayuuttu lamaaf tokkoon moo'e akkana jecha seemifaayinaal yookaan ammoo taphaa dhumachuuf deemuu jiru dhiyaachuu jirani. Har'a immoo warri taphatu leenci diisii fa'a Oromoo Yuunaayitid fa'a tokkummaa fa'a gadaa fa'a warra kanatti waliin taphata. Eegii jalqabani guyyaa torbeessoo keessa jirra dorgommii miilaa hawaasa Oromoo kan jechuu eegii guyyaa yoo tokko tokko tapha saddeet taphatanii yoo tokko tokko tapha ja'a yoo tokko tokko tapha kudhanii lamaati marroo hedduu taphatanii kilabii kubbaa miilaa Oromootti digdami afuritti waliin taphachuu jira jechuu galgala kanallee sirba qophii guddaa jira qophiin tun boora dhumatti fakkeenyaaf warri boora sirbeetiin biyyi gammachiisu keessa tokko Saaliyaa Saamii fa'a Amiin Huseen fa'a Adnaan Mahammed fa'a. warra kana kana kanaafuyyuu torbaan Oromoo akkanatti deemuu jirani Minneapolis Sentool keessatti jechuun qophiin har'aati isa kalee kan fakkaatti waan jira immoo feesbuukii irratti sanii dabarsina feesbuukii irrallee nu laala yoo tokko tokko qilleensillee namaa waan taate bilbileen ciccituu danda'a gabaas raadiyoonii VOA afaan Oromootii fi dabruu jiru Ansora Halake Sentool Minneapolis.
Soraa galateeffachaa oduu itti fufaa kutaa Hooms kan Siiriyaa waaltaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa humnootii mootummaa hidhattoonni tolfatan yoo xiqqaate sa'aatii kudhaniif hojiirra eega oolee booda walitti dhukaasuu jalqabaniiru. Biriteen keessa kan maadheffate gareen Siiriyaan Observatory for Human Rights jumaatarraa akka jedhutti iddoo adda addaatti wal waraansi jalqabameera. Hojii dhaabinsi Hojii dhabiinsi Ameerikaa keessaa gara dhibba keessaa harka afuriif qabxii sadiitti gadi bu'ee yeroo jiru kanatti dinagdeen biyyattii baatii reefu dhumu adoolessa keessa carraa hojii kuma dhibba lamaaf kuma sagal argamsiisee jira. Carraan hojii dhabiinsaa akkas gadi yeroo bu'u kun waggootii kudha ja'a keessatti ka duraati. Ministeerri hojjetootaa jimaata har'aa akka gabaasetti carraan hojii argames manneen nyaataa keessa hojjechuu daldala adda addaatti hirmaachuuf tajaajila eegumsa fayyaa ta'uusaa hubachiiseera. Maallaqni sa'aatii tokkotti baafamu baatee adoolessa keessa giddugaleessaan saantiima sagaliin ka dabale ta'uun ibsameera oduun keenya kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. baatilee kurnan darbaniif kaa'amee kan ture labsiin yeroo hatattamaa ka'uusaa mootummaan itiyoophiyaa beeksisee jira haalawwan labsiin kun akka labsamu taasisan akkaan gadi xiqqaachuusaa ministeerri ittisaa siraaj fageessaa beeksisaniiru kanneen hokkaraaf jeequma kaasuun shakkaman namoonni kuma tokkoof dhibbi torbaaf soddomii torba garuu hidhaa keessa jiraachuu isaaniif manneen murtii adda addaa keessatti dhimmi isaanii hordofamaa ka jiru ta'ullee ibsaniiru hoogganaa paartii mormituu kan ta'an piroofeesar bayyana pheexiroos garuu labsiin sun durumaanuu labsamuunis baatilee kudhaniif turuunis irra turree jedhan piroofeesar bayyanan gaaddisa sodaaf dhiibbaa biyyattiirra ka buuse turee jedhan jechuudhaan iskindar firee finfinneerraa gabaaseera akka lakkoobsa itiyoophiyaa fulbaana saddeet bara kuma lamaaf sagalii hanga guyyaa har'aa jechuun hagayya saddeet bara kuma lamaaf sagalitti kaa'amee ka ture labsiin yeroo hatattamaa ka'uun kan beeksifame har'a ganama walga'ii mana maree bakka bu'ootaa uummataan geggeeffame irratti ture labsiin kun akka ka'uuf yaada murtii ka dhiyeessan hoogganaa waajjira koomaand poostiif ministeera ittisaa siraaj fageessaa haalli nageenyaa wayyaa'usaa ibsaniiru.
አጠቃላይ በሪፖርቱ የቀረቡ መነሻዎችን ምክንያት በማድረግ ኮማንድ ፖስቱ Walumaa galaa sababaalee gabaasaa sana keessatti dhiyaatanittiin ka'umsa godhachuudhaan hojiiwwan komaan poostiin qabatee ture humnootii nageenyaa naannoo qaamotii dhimmisaan ilaallatutti sadarkaa sadarkaadhaan dabarsuudhaan itti dhiyeenyaan deeggaraa turreerra. Haala waliigalaa gamaaggamuudhaan wantoota xixiqqoon furmaata hin arganne jiraatan iyyuu kanneen akkasii kun immoo yeroo kaan iyyuu mudachuu akka danda'an yaada keessa galchuudhaan qaama humnootii nageenyaa fi aangoota naannootiin ol akka hin taane waan irra ga'ameef labsiin yeroo hatattamaa ka'ee hojiin hafe sirnaan akka kanaan duraatti hojjetamuu akka itti fufu yaadi murtii mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaatee jira.
Labsiin yeroo hatattamaa mormiilee naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti ka'ettaansuudhaan ture. Innaa sochiin kun geggeessamutti lubbuun nama hedduu darbe qabeenyaan manca'eera. Mormitoonniif gareeleen mirga namaa hangi tokko kanaaf mootummaatu itti gaafatamaa jedhu. Kana kan hin fudhanne mootummaan Itoophiyaa garuu farreen nageenyaa keessaaf ala jiran ittiin jedhu itti gaafatamoo taasisa. Ministeerri ittisaa Siraaj Fageessaa yaaduma kana calaqqisuudhaan farreen nageenyaatu gaaffii bulchiinsi gaarii sirrii ta'e uummata biraa dhiyaate kaayyoo isaa akka inni maquuf jecha gara hookaraaf jeequmsaatti akka jijjiiramu godhan jedhan. Waa'ee namoota amma yoonaa hidhamanii jiranis ennaa dubbatan humni jeeqama sanaaf ittiin ka'umsa ta'e ijoon to'annaa jala jiraa jechuudhaan paarlamaaf ibsaniiru. Boordiin qorannaa raawwatiinsa labsii yeroo hatattamaa labsiin sun akka ka'uuf yaada murtii. ministirichaan dhiyaate ka deggeru ta'uu ibsee jira afaan yaa'een mana maree bakka bu'oota uummataa obbo abbaa duulaa gammadaa labsiin kun ka'uu kan ibsan miseensonni mana maree sagalee irratti kennuun utuun barbaachisinii jedhan.
ክቡር አቶ ሲራጅ ፈጌሳን ለሰጡት ማብራሪያ እንደዚሁም መርማሪ ቦርዱ ለሰጠው አስተያየት ከበጀሞ ኦቦ ሲራጅ ፈጌሳ akkasumas boordiin qorannaa yaada isaan kennaniif nan galateeffadha manni maree yeroo labsii kana dheeressuuf jedhe. sagalee harka sadii keessaa lama argamuu qaba dhaabsisuudhaaf garuu sagalee otoo irratti hin kennin har'aa qabee akka dhaabbatee fi hojiin boordii qorannaas asirratti akka raawwate ibsuudhaan kabajamoo obbo Siraaj Fageessaa ni galateeffanna.
Hoogganoonni paartii mormituu kanneen labsiin yeroo hatattamaa sun labsamuus dheereffamuusaas hin deeggerre hangi tokko ammas yaaduma isaanii sana calaqqisan. Itti aanaa dura ta'an gamtaa madirak Profeesar Bayyana Phexros kanneen keessaa tokko.
Durumaanuu labsiin yeroo hatattamaa sun barbaachisaa kan hin taane dargaggoota hiriira ba'an miidhuudhaaf kana ilaali adaba godhu jechuudhaaf kan labsanii fi olaantummaa seeraan ol kan ittiin socho'an malee barbaachisaas hin turre dheereffamuusaas yoo ta'e kan nuti ittiin mormaa turredha kanaaf ka'uunsaa sirriidhan jedha.
Profeesar Bayyanan itti fufanii sochii poolitikaa geggeessuuf danqaa ta'ee turuusaa dubbatan. labsiin yeroo hatattamaa sun durumaanuu barbaachisaan turree ka jedhan hoogganaan garee mormituu kun gaaffii uummataa deebisuudhaan haala isaa tasgabbeessuuf nagaa buusuun hin danda'ama ture jedhaniiru. sa'aatiin galgala keessaa lamaaf daqiiqaa afurtamii afur ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii afurii wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenya hafetti ceena.
when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night with a voice as soft as thunder. As as they tear your hopes apart. And they turn your dream to shame. Still I dream he comes to me that we would live years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seemed. Now life has killed the dream I dreamed.
suuzaan booyil walleeseef hedduu galateeffanna ogeeyyii fayyaa qonnaan bulaaf barsiisota kanneen of keessaa qaban namoonni himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaateef galmee ogeessa fayyaa firaa'ol daani'eel jalatti galmeessaman saddeet har'a mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii jiran garuu dhimmi isaanii ammallee murtiin arganne abukaatoo isaanii obbo Tolamaariyaam Magarsaa haasofsiisnee jirra. Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii argataniif gaaffiin dhiyaates ammallee murtii tokkorra hin geenye. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen gam obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa waan jedhan qabu lamaanuu namoota haasofsiise abukaatoon himatamtoota namoota saddeeti obbo Tolamaariyaam ibsa kennaniin jalqabne.
Har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii hidhataa dhaddacha afuraffaatti galmeen Firaa'ol Daani'eliin waamamu kan namoonni saddeet irratti himataman ragaa dhaga'uudhaaf beellamamee ture. Bu'uuruma kanaan galmeen kun erga banamee dhaddachatti dhiyaate almost gara waggaa tokko fideera. Adoolessa digdamii torba bara kuma lamaaf saddeetidha kan jalqabaaf mana murtiitti galmeen kun banamee dhiyaate. Haaluma kanaan ragaa dhaga'uudhaaf yeroo ja'a kan beellamamee ture. Haadha yeroo ja'affaadhaafidha jechuudha. Haaluma kanaatiin manni murtii abagooliin abbaa langaa dhiyaachuuf dhiyaachuu dhabuu isaanii yeroo gaafatutti abbaan langaa ragooliin koo hin dhiyaanne sababiin isaas baajetii yeroodhaan sababii naaf hin gadhiifamnee fi ragoolii koo gara godinaarra deemee dhiyeeffachuudhaaf hin dandeenye yeroon dabalataa kan biraan naaf laatamu jedhee abbaan langaa mana murtii gaafate. Haaluma kanaan manni murtii yaada akka qabnu yeroo nu gaafatu. Galmeen kun erga banameeti naannoo waggaa tokko ta'uusaa. Ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf immoo naannoo ji'a saddeetii mana murtii irra beellamarra kan ture ta'uusaatiifi ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf yeroo ja'a beellamamee kan ture. Haa ta'u malee abbaan langaa yeroo ja'an kana keessatti ragoolee isaa wal qabsiisee dhiyeessuu akka hin dandeenye. Kunis immoo mirga murtii hatattamaa argachuu himatamtootaa waan miidhuuf yeroon dabalataa kanaa ol laatamuu akka irra hin jirree fi bajetiin yeroodhaan naaf hin gadhiifamne kan jedhu kunillee akka sababaatti seera fuulduratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa mana murtiitti ibsineerra. haaluma kanaan abbaan langaa yoo ni fedhate ragoolee ammammaatti dhaga'amanii galmurtiin akka laatamu yoo kana ta'uu baate garuu guutummaan guutuutti galmeen kun addaan cituu akka qabu yaada dhiyeessine himatamtoota keessaallee namni tokko yaada isaa akka dhiyeessatu mana murtii gaafachuudhaan manni murtii eeyyameeraa fi haaluma kanaan himatamaa afuraffaa kan ta'an barsiisaa Booranaa Raggaasaa sababa amma abbaan langaa dhiyeessaa jiru kun jechuun bajetii yeroodhaan waan naan gadhiifamneef ragoolii koo deemee barbaadee beellama naatti dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan kan poolisiin sababa laata kun sababa fudhatama hin qabnee fi mana hidhaa keessa akka nuti turru itti yaadamee waan godhamaa jirudha. Galmeen kun galmurtiidhaaf nu buluu qaba jedhanii yaada isaanii laataniiru. Manni murtii yaada keenya erga dhaggeeffate booddee haala amma jiruun galmootti laachuu hin dandeenyu haa ta'u malee irratti mari'achuu nu barbaachisa. Kanaaf mirgi ragaa dhageessifachuu abbaa danda'a bira darbamuu qabu bira darbamuu hin qabu sa'e duratti galmootti laachuudhaaf hagayya lama kuma lamaaf sagalitti beellamni laatameera.
Obbo Tolmaariyaam, wanni akkasii kun baratamaadhaa bajetan qabu kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye bajenni kun geenye sababaadhuma akkasii kana dhidhiyeessanii abbaan alangaa dhiyeessee yookaan manni murtii abbaan murtii hin jiru namni akkasii ooleeraan akkasii ta'eera dheedhuma daddabarsuun kun waan seeraan deeggaramudha maali seerri kan inni jedhu.
Kun bu'uura seeraatiin egaa fudhatamaa hin qabu akkaataa itti beellamni dabalataan laatamuu danda'u tokko. Seera adeemsa yakkaa biyya kanaa lakkoofsa sagaltamii afur yookaan keewwata sagaltamii afuritti tuqamee jira. Kan amma dhiyaachaa jiran kun keessumatti amma yeroo dhiyootti asitti naannoo ji'a adoolessaa kana keessa jechuun ni danda'ama. Galmeewwan adda addaa irratti sababiin dhiyaachaa jiru bajeta hin qabu bajetni naaf hin gadhiifamne kanaaf iyyuu ragoolii koo dhiyeeffachuu hin danda'u kan jedhuuni kan poolisiin yeroo dabalataa yeroo dabalataa kan inni gaafachaa jiru. Inni kun bu'uura seeraatiin fudhatama kan qabu miti. Kan seeraattis fudhatama hin qabu. Nama kamiyyuu kan fudhatama qabu miti. Akka waliigalaatti gaafa laaltee jettu sababa beellamaas ta'uu hin danda'u. Waajjira poolisii kanaaf iyyuu akka qaamii jira kan ilaalamuu diigamu kun waajjira amma kana ga'uudha. Baajjifnaaf hin gadhiifamne gaafa jedhamu kun qaamiidha waajjira sanaaf iyyuu.
Obbo Tolmaariyaam mee gara maamiloota keessanitti an deebi'a. Obbo Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessamanii kanneen himataman namoota saddeet jettanii jirtu barsiisaa Boranaa Raggaasa dabalatee jechuudha. Maaliin himataman?
Himatamtoonni galmee kanarra jiran himatamtoota nama saddeetidha. Himatamaa tokkoffaan ogeessa fayyaa Firaa'ol Daani'eelidha. Himatamaa lammaffaan qonnaan bulaa Toliinaa Fiixoo jedhamu. Himatamaa sadaffaan qonnaan bulaa Daani'eel Taaffataa. Himatamaa afuraffaan barsiisaa Boranaa Raggaasaa. Himatamaa shanaffaan ogeessa fayyaa Guddisaa Bayyanaa. himatamaa ja'affaan barsiisaa Haayiluu Gammadaa, himatamaa torbaffaan barsiisaa Amantii Lammeessaa, himatamaa saddeettaffaan ogeessa fayyaa Qanaatee Fayisaa kan jedhamanidha. Himatamtoota kanarratti kan dhiyaate himata tokkodha. Himata wal fakkaataadha jechuudha. Labsii shororkeessummaa biyya kanaa kan lakkoofsa dhibba jaha shantamii lama muraa kuma lamaaf tokko keewwata afur darbuudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hooggantoota dhaabichaa irraatii ergama fudhataniittu akkasumas miseensota ofii keessanii fudhataniittu itti dabalatees gochaa shororkeessummaa raawwachuudhaaf biyya kana keessatti socho'aa turtaniittu kan jedhuun manni kanarratti dhiyaate.
Namoonni kun yeroo kami kan isaan qabaman?
Baay'een isaanii kan isaanii qabamanii to'annaa jala oolanii ji'a sadaasaa kuma lamaaf saddeet jechuudha. To'annaa jala oolaniifi naannoo waggaa tokkoo fi ji'a saddeetii akkas bitaniiru.
Amma ammaatti yakkamoo ta'uun isaanii waan irratti mirkanaa'ee hin jiru akkanumatti qabamanii beellamaan deddeebi'an jechuudha.
Yakkamaa ta'uu mirkanaa'uu dhiisiiti ragaan illee irratti dhiyaatee amma ammaatti dhagaamee illee hin xumuramne kun egaa akka seera biyya kanaatti namni himatame tokko mirga murtii yeroo ariifachiisaa argachuu kan heeraan isaaf eegame qaba. Haa ta'u malee himatamtoonni kun naannoo waggaa tokkoof ji'a saddeetii murtii tokko maleeti kan isaan to'annaa jala jiranii. To'annaa poolisii jala naannoo ji'a saddeetii dubara qorannaa federaalaa yookaan immoo maakalaa isa jedhan sana turanii mana murtiitti erga dhiyaatan immoo har'a waggaa tokkodha.
Maamiloota keessan kana alaa himatamtoonni har'a mana murtiitti dhiyaatan ka biraan jiru moo hin jiran?
Ni jiru galmee baay'eedha kan ture kana keessaatiiti galmeen ani abukaatootti irratti dhaabbate galmeen tokko ni jira dhaddacha tura sagalaffaatti kan dhiyaate. Dooktar Rufaa'el Bisaasaa waraabuu kan jedhamanidha. har'a kan beellamamee ture mata abbaan alangaa kanaan dura dhiyeessee ture irratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessine himanni akka fooyya'u manni murtii ajaja laachuudhaan himata fooyya'e eeguudhaaf ture har'a haaluma kanaatiin himatni fooyya'e dhiyaate nu ga'eera nullee yaada keenya irratti laanneerra.
Maali himannaan irratti dhiyaate?
Labsii shororkeessummaa lakkoofsa dhibba jaha shantamii lama bara kuma lamaaf tokko keewwata torba tokko darbuudhaan miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan miseensa horachuu haala adda addaatiin miseensa dhaabbatichaa ta'uudhaan socho'eeti kan jedhudha akka waliigalaatti himanni irratti dhiyaate.
Harra himannaatu fooyya'ee dhiyaate jedhame deebiin kennine jechuudha gammaatti.
Haala fooyya'ee haa dhiyaatu jedhamuun fooyya'ee waan dhiyaateef mormii sadarkaa duraa hin dhiyeessine haaluma kanaatiin ragaa abbaa dangaa dhaga'uudhaaf sadaasaa digdamii lama bara kuma lamaaf kudhan naannoo ji'a afurii booddee jechuudha beellamameera.
Abukaatoo seeraa obbo Tolamaariyaam Magarsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Obbo Namoota illee galatoomsa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo dhimma obbo Baqqalee Garbaa arraa dhaddacha mana murtii irratti dubbatamee ture. Obbo Baqqaleen garuu achitti hin argamne. Abukaatoo isaanii obbo Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa Finfinneetti bilbilaa sobsiseen ture.
Mana murtii iyyata mirgoobii kan gaafatame obbo Baqqalaa Garbaa qofaa fi erga gaafa iyyanni mirgoobii kun dhiyaate irraa jalqabee obbo Baqqalaa Garbaa beellama beellama irratti nutti dhiyaata malee isaan hin dhiyaanne. Erguma abbaan alangaa deebii iyyata mirgoobii nuti dhiyeessan irratti deebii kenneen booda amma yeroo sadaffaadha beellamni kun kan kenname hanga har'aa isaanii hin dhiyaanne. Har'aa akkuma duraan godhamu mana murtiitti ni dhiyaanne nuti. Yeroo baay'ee manni murtii maal godhaa ajaja yookaan murtii hojjetamee dhufe kana dura dubbiseeti namoota erga geggeesseen booda ragaa fa'aatti seenaa. Teenyeetuma eegne gaafa manni murtii teenyee eegneeti isa waan hin godhineefi ragatti seenuuf isaan jennaan kaanee gaafanne. Yoo kaanee gaafannuu galmeenis akka hin dhufne deebbaranii isaanuu akka dhiyaatu ergamtuu mana murtiisanii erganii gaafiin jalqabaa nuti gaafanne namni silaa fallii mana murtiitti dhufu beellama irratti argamuu qaba. Mana murtii kana irratti ni dhiyaatuun ajaji immoo mana sirreessaa santu erga manni murtii ajajee hambise kan jedhu mana murtii gaafanne. Nutis xiyyeeffannoon kenne isinis hin jirtanii kan jedhumaanii bira daddarbaatuu bira magooda akka isaan dhiyaatan ni goonaa jaal. Inni biraayii namni kamiyyuu fannii mana murtiitti kan qabu heerri mootummaasidha. Yeroo malu keessatti daddaffiidhaan murtii argatu mirga qabaa isa spiritual jennu kana. Mirgi obii immoo kanaa gaditti daddaffiidhaan murtiin kennamuu akka qabu heerri mootummaas keessattuu seerri deemsi falmii adaba yakkaa keewwatni jaatamii saddeet ifatti abbaan alangaa deebii kenne falmiin jiru erga dhiyaateen booda sa'aatii afurtamii saddeet keessatti murtii tokko kennuu akka qabu seerichi fakkaata. Kanaaf manni murtii gaafuma erga abbaan alangaa deebii kenneen booda guyyaa torba beellamuu isaa gaafatti guyyaan torbaa kun ga'u immoo abbaan seeraa idileedhaan achi hojjetu tokko dhukkubsatee waan hafeefi nama wajjin mari'aan nuun arganne jedhaniitu har'atti dabarsan. Har'a immoo sababni isaan kaanii daddachi guutuudha nama sadeetu jira. namni idileedhaan achirratti daddachisan irra hojjetu inni tokko waan hin dhiyaatiniif inni tokko guuttachumaa fi har'aa asirratti dhiyeessine kanaa fi har'atti irratti marannee hojjechuu hin dandeenyu jedhanii. Falmii guddaa hin qabu dhimma mirga obiiti. Wanti nu jenne ifatti jira. Wanni abbaan alangaa jedhe ifatti jira. Namnummaan haaroof narra daddachi jiru kan kuni isaa wajjin mari'achuu waan danda'uu fi manni nuti duras obsinee ammas obsinee amma xiqqoo seerichoon illee walitti bu'aa jira waan ta'eef kuni ta'uun qabu kan jedhu kaafne homaa filannoo biraan qabnu akkuma ta'etti dhiibbata dhufutti yookaan lammaffoo dhufutti ilaaluuf yaalii goona kan.
Tole obbo Abduu Jabbaar Hussein Gammadaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatoomaa jechuudha.
Sagantaa keenya xumuruu duratti mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa mootummaan Itoophiyaa mormii uummataa kan bara darbe lubbuu nama dhibba hedduu galaafate sana booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchaa ture paarlaamaan biyyattii har'a kaasee jira. Paarlaamaan har'a walga'ii addaaf walitti qabame kun gabaasaa ministeera ittisaa fi hoogganaa komaandi poostii kan ta'an Siraaj Fageessaa dhiyeessane dhaggeeffate booda akka labsichi kaafamu raggaasiseera. Obbo Siraaj gabaasa isaanii kanaan akka jedhanitti rakkoo nageenyaa biyyattii keessa hanga tokko. tokko irraa kan hafe nagaan fooyya'aadha jedhu oduun keenya kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiiloo heerzii kuma kudha shaniif dhibba tokkoof saddeettama kuma kudha shaniif dhibba ja'aaf soddoma kuma kudha shaniif dhibba torbaaf kuma kudha shaniif dhibba torbaaf saddeettamii shan irratti meetir baandii digdamii lama yookaan kiiloo heerzii kuma kudha sadiif dhibba saddeetiif jaatama irratti akkasumas meetir baandii digdamii shan yookaan kiiloo heerzii kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof kudhan kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof soddomaaf kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afurtama irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsuu irratti raawwata gama keenyaan wixata walitti deebina. boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.